iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriane itanga ishaka ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro murisanga murisanga mwumva buri munsi amasaha y'ibujumbura ni kigali mu rwanda saa kumi gushika saa kumi n'imwe uno munsi ni umunsi wa kabiri dushimika cyane cyane ku magara ibikorwa iterambere n'ibindi byinshi by'umukenyezi cyangwa umwigeme bamwe mu bakenyezi b'abarundikazi barijukiye ibikorwa byo guhingura ibintu bitandukanye bya nkenerwa mu buzima bwa misi yose tugiye kuganira na babiri muri bo umwe ni mariya ndinze menshi undi ni inamahoro joseline abo barundikazi bakaba bari mu bikorwa byo guhingura ibintu dukenera mu buzima bwa misi yose ni mu kiganiro muri sanga mu kanya ikaze mwese tubibutse yuko mushobora kurungika nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa facebook nk'uko bisanzwe kugira ngo tubahamagare mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro muri ubwo buhinga abo bakenyezi bafise aderesi yacu ni radiyo yacu voa kuri facebook ikaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
turi muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga kuwa kabiri tuganira n'abakenyezi tukumva ibyiyumviro byabo ni- n'amagara yabo n'ibindi byinshi bijyanye n'iterambere ryabo Ah, turabahamagariye mwe mwese eh, kugira ngo muterere ibibazo n'ibyiyumviro ku bikorwa barimwo Ah, kumbure kubatera intege cyangwa kubaha ah, ibyiyumviro bitandukanye bamwe mu bakenyezi b'abarundikazi ah, bakaba bijukiye ibikorwa byo guhingura ibintu bitandukanye bya nkenerwa mu buzima bwa misi yose nk'uko twabivuze umwe muri bo ni mariya ndinze menshi umukenyezi w'umwirimizi muri komine mutaho mu ntara ya gitega ahingura ibitabizo akoresheje amazirantoki uwundi ni inamahoro joseline haba mu gihugu cy'u rwanda yuguruje uruganda ruhingura amasabuni eh, nibo batumire mu kiganiro muri isanga muri aka kanya rero nk'uko twabibamenyesheje murashobora kurungika nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa facebook kugira ngo mushikirize ibibazo mushikirize ibyiyumviro aderesi yacu aho mushobora kurungika izo nimero ni radiyo yacu voa kuri facebook turi kuri radiyo yacu voa reka twakire abatumire bacu mu kiganiro muri isanga reka mpere kuri mariya ndinze menshi mu gihugu cy'u burundi ikaze mariya ku radiyo ijwi rya amerika halo mariya uratwumva mariya turi kumwe ku murongo e, amahoro cyane muratwumva
yego ndabumva guseruka ariko imbaraga ni nyinshi cyane Eh.
maze amaradio zigiwe ego ego nizere ko biza gukunda akavura ni kenshi nari mbajije nti uraho neza ikaze mu kiganiro turatanguye Ah, kumbure eh, tutarakubura ku murongo wa telefone reka mpere kuri wewe eh, mbanze nakire kumbure madame joseline nawe nyene inamahoro mu rwanda hama tuganire Eh, madame joseline inamahoro nawe tuguha ikaze mu kiganiro
murakoze cyane madamu mwiriwe neza Ego turashima hama tugaruke mu burundi rero mariya ndinze menshi nk'uko twabivuze ni umukenyezi w'umwirimizi muri komine mutaho mu ntara ya gitega ahingura ibitabizo akoresheje amazirantoke mariya byagenze gute kugira ngo utangure uyu mugambi ah, uwiyumvire uwushyire mu ngiro byatanguye gute
Eh, murakoze cyane ko mbaruza kibazo jewe ubwa mbere hariho hano umurinzi rero mu mugambi wanjye w'uburezi nafashe umwanya ukwiye wo kwiyumvira icyo nyunganira Eh, hanyuma ndafata intumbero yo kubaka akazu ka tuguma gahingura umwavu Mhm.
Eh, gahi- kubatse ku buhinga gahingura umwavu w'ikirundi uva mu muntu Mu- mu mice yose uko ari ibiri umwanda mukuru nkawuhinguramwo umwavu n'isesindi inzara hanyuma umwanda mutoya nawo nkawuhinguramwo eh, umwavu n'ise ryohora biciye mu buhinga bw'iyo nyubako ye- eh, bw'iyo nyubako y'ako kazu gahingura uwo mwavu Mhm. iyo uvuze uti wagize utwo tuzu twa sugumwe mu buhinga butandukanye dukozwe gute ni ukuvuga ko kumbure tudasa n'utwo n'utuzu twa sugumwe dusanzwe ah, waduteguye kugira ngo neza na neza uze urakira ah, eh, eh, ayo mazira ntoke nyine ushobore kuyakoresha byihuse byoroshe
abantu bakunda nimumvanisiye ibidahura ni ukuri imvura n'ikirenga Mm.
ariko mu byo ndiko ndatora buke buke muri izo z'amashyamba kuko n'ibikorera kigero byose Mhm.
yewe ni ukuvuga nkoresha ubuhinga bwo kubaka inyubako iyo nyubako rero ikubaka ku buhinga umwavu mukuru ujya ukwawo umutoya ukajya ukwawo Mhm.
hano rero umwavu uturuka ku mwanda mutoya iyo iyo ibido yuzuye ndaheza nkajya ndayishyira ahantu nkayitarika ndayitarika iminsi mirongo itatu Mhm.
iminsi mirongo itatu rero ku munsi ugera mirongo itatu ndaheza ngaca ndayi- ndayijyana ku hantu hari imishwarara y'izuba ngaheza nkaraba neza ko ibice bibiri bya bitatu bisa na jone igice kimwe na cyo cya bitatu kikaba gisa n'amazi y'umusarara icyo gihe rero nkamenya yuko ifumbire yanjye yamaze gutora umurongo isa imeze neza Mhm.
ifumbire nayo ituruka ku mwanda mukuru iyo ikigega cyuzuye kanugara iminsi iminsi mirongo icyenda Mhm.
ni ukuvuga amezi atatu amezi atatu rero aheze ndaheza nkaca ngenda nkugurura inyuma ahantu mba narashyize ibati bikwega imishwarara iva ku zuba nka- nkaca nugurura nkaca afata imifuko hanyuma nkimbura nka kurya nyene umuntu ari- ariko arimbura nyene umwimbu uvuye mu ihinguriro y'ibyo yahinguye Mhm.
heza rero ngafata uwo mwavu nkarabaho ndawushyira nkarindira umunsi wo kuza guteragira ndawukoresha nka kurya eh, dukoresha iyindi myavu ni ukuvuga wowo uwo mwavu icyo utandukaniyeho n'iyindi myavu ni uko wowo uwo mwavu ni intongerezwa Mhm.
hamwe mu guteza iyindi myavu turinda gufata tugakoresha ishwagara mu ntumbero ry'uko eh, dukura umurazi mu isi uwo mwavu wowo uturuka ku mu- ku- ku mwanda mukuru urikwije nta shwagara ikenewe nta mafi y'ikirundi akenewe byose urakwije byose rero umuntu awushyira mu ibango awushyize mu ibango ugatangura ugakura umurazi mu isi hanyuma yagiye gukura umurazi mu isi uba ugisigaranye ibyangombwa bikwiye byo gutuma igiterwa gikura neza kigatanga umwimbu mwinshi mwiza kandi w'akanovera Mhm.
icyo gihe rero jewe no kuvuga iyo ntege uwo mwavu nta mase y'ikirundi akenerwa nta yashwagara ikenerwa ni umwavu wikwije ukwije byose uritunganije ni ukuvuga bivanye n'ibiterwa imba nateye ndaheza nko ku giterwa cy'ibigori igiterwa cy'ibiraya igiterwa cy'intore eh, ndaheza cyangwa imboga zose muri rusange icyo gihe ndaheza nkaca ntengera igiterwa gikwi- nk'ikigori gikwije amababi umunani Mhm.
nkaza gufumbiza iyi fumbire ituruka ku mwanda mutoya ariyo nise ryohora Mhm.
ndaheza rero ngaca ngenda ngaharura ni mu gihe nabonye ko ikigori gikwije amababi umunani Mhm.
ndaheza nkaca nca akovovo kava iyo umurongo w'igiterwa uhera gushika iyo ugera Mhm.
hama ako kobobo ni ukuvuga mu majyakuzimo kangana na santimetero zitanu hama mpejeje ibyo mba natwaye ingero ingero y'ifumbire nkongera nkatwara ingero y'amazi ni ukuvuga ndavanga ncafata bivanye n'umurima ngafata igikoresho natwaye cagutse ubwa mbere hoho mba mheje- mba nahejeje guca utwo kobobo Mhm.
hanyuma ngacafata ca gikoresho natwara Mm, fata ingero y'umukoyo nkayivanganya n'ingero y'amazi mhm.
ariko mbere yaho mbere yaho iyo ndiko n- ntaratangura kuvanga mbanza gufata iyo bido irimwo iyo fumbire ituruka ku mwanda mutoya Mhm.
nkayijegeza nkayizungagiza umwanya ungana n'iminota mirongo itatu kugira ngo cya gice cyo hejuru gisa n'amazi gihu- kinwane na bya bice bibiri bya bitatu bisa na jone icyo gihe ndahezanga ca nteraniriza muri icyo kintu nkafata nkavarura ngafata nkavarura umwanya kandi ungana n'iminota itatu Mhm.
icyo gihe rero maze kudwanga nkafata kiya gikombe cy'inusu twita mirongo kiya gikombe cy'inusu twita mirongo Mhm.
kandi agifumbiza amabango ane ayaba ari ibigori cyangwa intore cyangwa imboga ibyo biterwa nyine bisanzwe bifumbiza icyo gihe rero hamaze guhera iminsi i- i- ingana nk'iminsi hagati y'umunani na cumi uwo murima wuravye usanga ari umurima uhimbaye ubereye ijisho ni ukuri n'ifumbire nziza cyane eh, bwa mbere ho hirongereza akanovera k'isi Mhm.
kandi turakingira isi yacu gutobagurwa Mm.
ego Wow, Maria Jane umva umengo wo kwigisha kaminuza none uwo gusaba kuza kwigisha ibi bintu muri kaminuza ntiwobikora ni ibintu bihanitse cyane aro Yaravuze nti none nkaho niwoja kwigisha muri kaminuza ibi bintu wi- u- wize canke wa- u- watanguye gukora ni ibintu bihanitse cane ubu ubu- ubu murantungana ababwiye ko atamajwi atari Eh.
karashikira neza Mm, ni nari- ukuvuga jewe eh ndumva muriko murambaza wati mbega wabyize hehe ego nababwiye ko ndi umurimyi eh ari hano ndi umurimyi rero ndima ibiterwa mbumbarugo Mhm.
nkarima n'igiterwa cy'ikawa mm, harabaye rero uko senake murima w'isange iza kwigisha abarimyi ibijyanye n'uwo mugambi nanjye ndi muri koperative y'abarimyi b'ikawa mhm ama rero yewe nanjye nakira inyigisho mu bandi twari abantu ijana na mirongo itandatu n'umunani Eh, icyo nakoze maze kumva umugambi umpimbaye senake yakinjyana ahari umuhinga yari yari ya- yubatse iryo hinguriro ahantu mu gacumba ryahavanye ritwagwa n'amazi mhm hama rero ndaraba ndacapa nongera ndafo- ndazana uwufotora arafotorera ndaheze nkantahana eh, amafoto n'ibicapo nacapye bikagira nace ntangura kubyumvisha uwo twubakanye ndabimwumvishije biramugoye kwakira kuko ayo mahera yarumva ko ari menshi mhm nakubatse hagati nakubatse ku bihumbi amajana ane na mirongo umunani n'indwi n'amafaranga amajana atanu mhm hama rero icyo gihe uwo twubakanye byaramugoye kwakira nemera kugenda buke buke ndabimwumvisha mhm hagiye kubimwumvisha nawe araheza ara- aravuga ati by'ukuri aho wabisabiye bikore n'ibyahomba niwe uzyihombera hama rero nacyo ntangura kwegeranya ibikoresho mm, bikenewe maze ego kubyegeranya naciye ntangura rero ndajya ku kivi nkoresheje urubaho nafashe urubaho nibwo nu- nakoresha mu kubaka hama inyubako imaze kuzura naciye ntangura kuyikoresha icyo yagenewe ego hama rero imaze ku- imaze kuyikoresha icyo yagenewe ntangura kwegeranya ibyo u- iyo fumbire duko twegeranya nyene ituruka ku mwanda mukuru n'ituruka ku mwanda mutoya ego hama maze kuyishyiraho naciye niyumvira kujya kuyipimisha ncanca muri za b'umurongwe ndabisaba mhm na senake irabifasha hama tuca tura- barambwira ko bashobora kuyinjanira muri za bugisozi aho kwari ukugira ngo ndabe ko eh, muri iyo fumbire imigera y'indwara iba yapfuye ego nongere ndabe ko eh, ibyunyunyu biriyo kugira ngo sinaza nkoresha ikirengarugero ku giterwa mhm rero ibyo bimaze maze kubikora naciye ntangura kuyikoresha mu ndimiro zanje ubu ni ukuri umwimbu ni umusese kara sinovuga emwe iyo fumbire ni igitangaza ni aho igitangaza kuri are imwe mhm
kuri are imwe nahora nimbura ku bigori ibiro biri hagati ya mirongo itanu na mirongo irindwi na bitanu mhm ubu nimbura hagati y'ibiro mirongo icyenda na bitanu n'ijana na- na mirongo ibiri Ni byiza cyane.
murumva rero ko ari akarusho kadasanzwe ni akarusho koko ni akarusho koko kuko turumva ko ubuhinga mwize cyangwa ubuhinga muriko murakoresha ari ubuhinga buhanitse kandi benshi bakwiye kubumenya turaza kubagaruka ko kumbure twumve niba eh, mushobora gufasha abandi nk'uko twabivuze kugira ngo mubigishe ubu buhinga bwanyu Eh, reka mpindukire tuje mu rwanda naho nyine aho madame joseline inamahoro nawe nyine yatanguye gukora amasabuni atangura kuyagurisha nawe nyine ni ubuhinga butoroshe twumve nawe nyine ngene byagenze Eh, mufasoni n'amahoro mweho byagenze gute kugira ngo mutangure guhingura amasabuni benshi bibaza ko ari ibintu bi- bikomeye cyane kumbure mugabo nk'iyo tubonye amasanamu y'ingene muriko murabikora bikaboneka nk'umengo biroroshe mwabitanguye gute
Eh, murakoze cyane madamu Eh, jean ukuntu nabitanguye ngeze mu rwanda jewe nagiye ku ishuri ndiga hama nize harimo isomo ryitwa entrepreneurship isomo nakunze cyane ryigisha abantu kwihangira imirimo ryigisha abantu gukora ibindi bintu byobashigikira n'iyo umuntu yaba akorera umushahara hanyuma negera cyane umutike yari twigisha ndamusobanuza byinshi kuruta kuko ni umutike ariko arigisha mu ishuri arigisha wabyumva sawa utabyumvise ukihorera mbwa jewe naramukurikirana maze kumukurikirana tuvugana ibintu byinshi kugeza n'aho ashiramo ibyo bintu byo gukora amasabune hanyuma bisizemwo duhana porogaramu y'uko tu- azobitwigisha tumaze kurangiza kwiga Nti- ntibyakunze cyane kuko nahise mbona akazi duhejeje iryo shuri ariko mbonye ahantu nabonye akazi numva itangazo rivuga ngo hariho abantu bazoza kwigisha gukora amasabuni ababyifuza muzogenda aha n'aha n'aha bukeye mu gitondo mfata inzira eh, njyana n'umwana wanje w'imfura turagenda turavyiga tubyize dusanga ni bya bintu bijanye na entrepreneurship nababwira twiga ku ishuri bakatubwira amaprodwi bakatubwira n'ingene tuyavanga baratwigisha hanyuma badusha muri puratike turabikurikirana turabikurikirana muri puratike turabirangiza tubirangije duhita twiyegeranya n'abantu twiganye tugira itsinda ry'abantu mirongo ibiri n'umunani dutangura kubikora turashakisha abakiriya mugabo iryo ntiryakomeza ntiryatera imbere turasubira tugira irindi ry'abandi icumi n'iryo haheze nk'amezi nk'angahe dukora ntibyakomeza kubera abantu bagenda basanzara canke abantu bagenda batagaragarara bizigirwa turavyi- ndavyihorera muba ndabyihoreye ndicara ndavuga mbega none ko nabyize nkabyiga n'abandi ubumenyi nkaba ndabufise ubwo siko bikora noneho ntangura kubishyira mu ngiro mpamagara umwe mu bo twiganye mu rugo iwanjye ndamubwira ngo usubire inyubutso byandi twiga bimwe twakora ndashaka kubikora araza turakorana hanyuma tubona bitangiye kubyara inyungu turakora hanyuma ntangura gushakisha abakiriya gahoro gahoro gahoro gahoro nava ku kazi ngakorana na wa mwana umwana yaba ari ku ishuri nkabikora jenyine ndabona ko byangiriye ikimazi gikomeye byagiye bimfasha ugasanga icyo kintu gifise kiragufashije ya mata ariko umuntu yahembwe ku mushahara amafaranga aba yaheze ugasanga biragufashije hagera mu ifunguro ry'abanyeshuri ugasanga biragufashije hanyuma rero icyo kintu nakibonye ari cyiza cyane niyo mpamvu nagikomeje n'ubu ndacagikora n'ubu mu kanya mvuye kugura poroduwi n'ubu mu kanya tugiye gukora n'abana bamaze kubyiga hafi bose abana banje basigaye babizi rero nabonye ari ikintu kimaze cyane gishobora gufasha umukenyezi ntiyicare ntarindire ngo iki na kiriya Yego.
akumva nawe ko ashoboye kandi ashobora kugira ikintu akora mu muryango cinjiza kigafasha umuryango murakoze cyane murakoze cyane rwose madame joseline n'amahoro namwe turabagaruka ko mu kanya mutubwira ido n'ido ry'ibija indani mu isabuni kumbure abipfuza nabo nyine kugerageza ku- kubigerageza kubyiga nabo nyine eh, bashobore kubigerageza Ah, ku murongo wa telefone abanyonyi biradijwe rya amerika batangiye guhamagara bafise ibibazo bafise ivyiyumviro duhere ku witwa richmond richmond uraho neza
yego ndaho mahoro mahoro
mahoro neza yego urakoze kwihangana gato ku murongo ijambo ni rwawe
Mm, cyane cyane ikibazo nabaza bisa nk'uko nsaba ko norimbira ko na- na- nahagaze ku gushaka kumenya ibintu yoba akoramwo ayo masabune n'uku- n'ukuntu yoba abigenza
ego naje ku ijambo madame inamahoro akubwire madame nkuko nari mbajije kumbure n'umunywanyi wacu nawe nyine yaciyumvira uko nyene hajamwo iki mw'isabuni bisaba iki
benshi ntibabwira ico gihe ahantu twavyigiye baratwigishije mugabo novuga muri tele bakunda kuvuga ngo baradufunyikira uwo muntu yatwigishije yadupfunyikiye atubwira produit zishika nka- nka ndwi ariko uko iminsi yagiye irashira nanje nagiye nunguka ubwenge menya abandi babimazemo igihe kinini ndabegera barambara nsanga ni produit zishika cumi hari izishika zitatu atari yatubwiye Mm.
rero kandi baje kuzishiramo nabonye akarusho mbona itandukaniro cyane eh nuko nuko hariho nka produit bita acide caustique acide caustique ni acide igoye cyane ishobora no kuguturira ahantu ikorokeye urashobora kwimburuka inyama Mm.
igatobora nk'ikirenge igashika no- no mu ivi igatobora iyo rero ni acide igoye cyane ukora wambaye amaga Mm.
iyo rero ni acide ivanga ikiro kimwe cy'iyo acide caustique ukakivanga na litiro zine z'amazi ukayikora ukayibika ukayishyira mu kajerekani k'amaritiro atanu ukayibika kandi ukayibika kure y'abantu kure y'abana hariho iyindi produit yitwa sulfonic sulfonic nayo ni produit nayo irakira cyane mu mazuru nayo nyine uyikoresha witonze hakabamo iyindi produit yitwa ungaro iyi safonike isa n'ubuki bw'umutsama buri konsantere cyane ungaro nayo n- isa irera cyane hanyuma kenshi ibiro bya ungaro n'ibiro bya safonike urabinganisha uba ungaro ukayivanga n'umunyu ukayivanga n'amazi ukabivanga hanyuma ukavanga na ive ive ya yindi tuzi nyine ijya y'intabire iyo iri muri za dini zitatu nababwira uwo muntu atari yatubwiye nagiye kwihugura mu nyuma nkamenya hanyuma ukavanga ukavanga gushikaho bigenda kumera nk'ubuyi bwa kawunga iyo ngaro n'umunyu na ive n'amazi noneho ugiye kubivanga ukabishyira mu kintu kinini ugaca uvanga na safonike ya acide caustique uza kuyishyiramo mu nyuma hariho rero n'utundi tuntu twinshi utwo tunabwiye nize mu nyuma duto duto ugenda urashiramwo hakabamo na parufe hakabamo ne- n'agakurere bijyanye n'abakiriya bawe kurere bashaka ukabivanga hama ukabipfundikira kugira ngo urupfu ruze kubanza ruhere ukabona kuyi kuyishyira mu bikoresho byawe ari utubido tw'ilitiro amaritiro atanu amaritiro mirongo ibiri ku ijerekani nini bivanye n'ibyo abakiriya bawe bifuza murakoze cyane murakoze murakoze reka tubandanye ku murongo wa telefone hariho nestor nyandwi nestor uri aho neza
amahoro neza amahoro cyane
ego Mm. ikibazo cyangwa icyiyumviro kuri aba batumire bacu
jewe nagira ubanza ubandamukiriza babatumire yego barakumva
hanyuma nagira nshime imigambi yabo
Mhm.
n'ibyi- n'ibyiyumviro byabo ukungene babyiyumviriye hanyuma bakiyumvira gushyira mu ngiro ibikorwa
Mm. muri ibi bibiri none ga nestor Hanyuma- twumvise ego duhuga ku ijambo ndakubaza ndakubaza urangije bandanya
Ah, ndakubaza ube- urangije komeza
mbo ku- kubera ko ndiko ndatwara imodoka mbanje guhagarara kugira- kugira ngo twumvikane neza ego byoba byiza eh, kugira ngo ntiwavugonga Mm, ndahagaze Eh, yego cyane ukuboko kumwe gufashe telefone ukundi kuboko vura Oya. eh, hagarara hama ubaze akaja- ubaze akabazo
mbo nagira mbaze rero abo batumire Mm,
b'ijwi rya amerika abo bakenyezi ego
twumva ko bakoze imirimo myiza kandi imirimo ba- numva iriko iratera ijya imbere Mhm.
duhereye kuwo mu burundi aho ahingura umwavu mu bijyanye ni- ni- ni- novuga nk'ibintu biva mu bantu ego
ategeka ategekanye iki kuzobigeza ku ngo zose ziri mu burundi kugira ngo kumbure ubwo bwenge bwiwe buzogire umusaruro mw- mwinshi mu banyagihugu kugira ngo eh, bigire ikimazi abanyagihugu baronka ibyo bafungura ba- ba- barose ibyo ba- bafumbiza ibyo baba bateye ego
ni cyo kimwe n'uwo wo mu rwanda nawe nyine ni nk'icyo kibazo mbatije kuri uwo mu burundi murakoze cyane murakoze jean mugisha Uh, mu- murantunga nestor Yego.
nestor niwe turi kumwe murakoze cyane kandi uh, utware neza ushike amahoro murakoze ego nk'uko mwari mubyumvise uh, abanywanyi barashaka kumenya niba ubu bumenyi mufise mushobora kubusangiza abandi mpere igitega mariya none ko ubu buhinga twumva ufise ubu- buhanitse cyane kandi umwimbu ni mwinshi uba umaze kubona urabyishimiye none hari abantu mu kibano ufasha kugira ngo nabo nyine bige ubu buhinga wize eh, senake yakwigishije numva mariya uri kumwe n'abantu uri kumwe n'abantu babwi- babwira bakwihanganira karuru ni kenshi ariko nari mbajije nti mu kibano uragerageza gufasha abandi kwiga ubwo buhinga wize ego mwany- mwanyumvise nari mbajije nti ubuhinga mufise muragerageza kubwiza abandi ego
Ego n- nababwiye ko ino imvura ari nyinshi cyane ariko numvise uwo munywanyi yari ku murongo yariko aravuga ati mbega umuntu yobategekanye iki mu ntumbero yo kugwiza uwo mwavu ego hama kwigisha abandi Mwanyumva?
eh, kwigisha abandi uwo mwuga wo kugira ifumbire murakoze cyane ni ukuvuga jewe icyo ntegeka nategekanije aricyo kiri no mu ntumbero yanjye ni uko utwo tuzu twagwira ahantu hose hashoboka abantu umuntu wese yumva neza umugambi arahawe ikaze na karibu kuza kuraba iyo nyubako kugira ngo ayirabe arabe iyo fumbire arabe n'imirima hanyuma icyo ndamuha urutonde rw'ibikenewe n'uburyo bi- bimaranye Eh, amaze kubyakira abone kuza kwegeranya ibyo bikoresho hanyuma nanjye nze kumufasha mu- mu kumwubakira ego rero iyo ntumbero yanjye ndabona ko iriko irajya mu ngiro kubera ko eh, ni- hari intara amaze kujyamwo nk'intara ya bururi mperukayo barubatse tw- ayo mahinguriro utwo tuzu du- dutatu Eh, narongeye nda- ubu naho ngomba naramye mu ntara y'ibitoki kuza guhimiriza bene gihugu ibijyanye no- n'ako kamaro k'iyo fumbire naho nyene mu minsi nzogenda kubaka Eh, ahandi naho nyene ngomba kuzoja ni mu ntara ya muyinga aho hose ni mu ntumbero y'uko uwo mugambi wokwira mu benegihugu benshi bashoboka hanyuma utwo tuzu ayo mahinguriro akagwira kugira ngo turonke umwavu mwinshi ka- mwiza kandi mwinshi w'akanovera ukingira isi eh, wa mururazi kandi tugakingira isi yacu gutabagurwa ahari ahari ako kazu isuku n'isukura ririyongera mu kibano ndetse n'ubutunzi bukiyongera mu miryango ku buryo umuryango ugizwe n'abantu batatu u- ako kazu gashobora kwinjiza amafaranga angana n'ibihumbi amajana indwi na mirongo umunani ku mwaka biturutse muri uwo mwavu duhingura uva mu muntu ego rero byo ndi ku kizi n'izindi ntara zose ndumva abantu baguma ba- barampamagara barambwira ko umugambi bawukunze yeah.
bakora igende ku kizi bibaye ngombwa ni umuntu abona wese yumva abikeneye hariho kandi kaza risanze arashobora kundondera ku iyi nimero mirongo itandatu na zibiri ubusa umunani mirongo itandatu na zibiri mirongo itandatu cyangwa akandondera kuri watsapu irindwi n'imwe amajana atatu na mirongo icyenda na zibiri ijana na mirongo itandatu n'icyenda rero umwanya wose ategereza kuntora hanyuma tukayaga kamwe aho ndamutegerera nkamutegera hariho kandi kaza muri sanje muravuga buhinga bwo guhingura umwavu w'ikirundi uva mu muntu ukaduha umwavu mwiza kandi wakanobyera ubuva buri isi yacu kandi harimo n'ubuhinga ariko bwo gukingira igisenge cy'amazi ego kuvuga ibya mikori yego ego eh, buhinga ego turakumva no ko agatelefone kari gatangiye kugorana ariko twakumvise neza cyane nizere ko kandi na nimero zawe za telefone bazumvise bazironse wavuze ati abantu benshi bara- barakurondera kandi bakakuronka kandi bakaronka ubwo bumenyi ufise uti uri ku kivi nivyo koko kuko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye twumvise ko mu minsi yahera yabahaye imfashanyo yo kugira ngo abatere intege Eh, twumvise ko mwaronse hafi miliyoni zishika mirongo ibiri zo kubandanya uwo mugambi wanyu nivyo
yego cyane nyaricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyose cy'u burundi nyakubahwa evariste ndayishimiye yari ugafashe mu mugongo ego kugira ngo umugambi waguke ni by'ukuri yarabaye miliyoni mirongo ibiri kugira ngo mpambane Ego.
maze umugambi A- aga- ego ni byiza cyane agatelefone kariko karajamwo ah, akaruru tugira tugukure ku murongo twongere tukugarure eh, hama twizere ko biza gusubira kumvikana neza muravyumvise ko umukenyezi ah, mariya ndinze menshi ari ku kivi koko nk'uko nestor yarabibajije ati mbega murashikana ubwo bumenyi mu bandi yavuze ati yaragiye i bururi aragenda mu kirundo yifuza kuzoja i muyinga ari ku kivi koko Eh, madame n'amahoro joseline ngaho eh, mu rwanda ah, hari abo boba barakwegereye nabo nyine bavuga bati nyigisha ibyo wize ah, nyereka ongene uvanga ubu buhinga bwo kugira is- isabuni bimeze gute mu kibano naho nyine hari abantu uri kurafasha kugira ngo bamenye ubwo buhinga bwo gukora isuka- isabuni
Eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo madamu ubusanzwe urazi ko iwacu baca umugani ngo urubanza nibo bandura urugi we ntushobora kubwira abantu ngo jewe narize ibintu ibi n'ibi n'ibi ndabizi muze ndabafashe ndabigisha ariko uwukwegereye akakubaza ntushobora kureka kumwigisha hariho nk'abajene jewe nabyigishije Eh, bimaze gufasha umuntu akagonga gusa nuko atagira umutahe nuko atagira ibikoresho bikwiye ariko unyegereye ntabwo nareka kukwigisha Eh, kuko ubwenge burarahurwa najumva ko naburahuye ku bandi nta kibazo cyo kwigisha umuntu anyegereye cyangwa ambaje ati bigenda gute bigenda gute mperekeza kudahugura amaproduwi nyereka babivanga gute nta muntu ntureka gufasha
ego none kumbure namwe aga- aga- akanimero kanyu bo baronka ko canke urubuga muri ko bo baronka ko kugira ngo babarondere mubafashe kumbure navyo nyene n'umwuga mu wundi ushobora kwigisha abandi ugasanga urabiciyemo amafaranga naho nyene
ihe none se uwo yatwigishije gira we yatwigishije ku buntu yatwigishije ku mafaranga koko twarayamuhaye Mm, ego none bo batora hehe kugira ngo umufashe abandi
eh nimero yanjye ni iyi nyine namwe mwandombeye ko ni magana abiri na mirongo itanu irindwi umunani gatatu rimwe kabiri icenda gatatu kane icenda
ego nizere ko bayironse ni ukuvuga mirongo indwi n'umunani gatatu rimwe kabiri icenda gatatu kane icenda bashobora kukuronka ko ariko tutararangiza Mhm.
musaza nimero muga hari ikibazo mutagezeho ego ikihe ko mutagezeho musimbuza imbogamizi mufise n'izihe Eh, ibifashi iki- mwifuza kugera he cyane rwose ikiganiro kiracabandanya turacafise iminota mirongo itatu muratubwira byinshi byo muri ko muracamo kuko turazi ko nta rugendo rutagiramwo imbogamizi intambanyi nibyo Okay.
cyane rwose murakoze cyane Murakoze ego cyane.
reka kumbure tubanze twakire umunywanyi w'ijwi rya amerika ku murongo arindiriye eh, jean mugisha afise ikibazo cyangwa icyiyumviro jean ikaze neza
izuba neza hameze neza ego namwe
natwe n'amahoro n'ukuri turashima nkaba ndi kumwe namwe muri iki kiganiro nari nabonye publikasiyo y'ikiganiro y'abakenyezi bashoboye gutera intambwe mu bikorwa bishimishije Mhm.
cyane cyane bindi umurundi numvise umukenyezi wo mu ntara ya gitega ashoboye gutera intambwe ikomeye ndetse no mu iterambere ry'igihugu turimo mu ntambara turimo muri iki gihe ibindi mu mugwi w'urwaruka bisanzwe babikurikira mu bijyanye no kumenyesha amakuru mu biko bira- tu- turakwibagiza cyane cyane ibintu bijyanye n'uburimyi kurwanya inzara bikorwa cyane cyane mu burundi niyo numvise wumvise uwo mukenyezi ndabaye interese rwose nawe nuko numva numva ni umukenyezi umwe mu bakenyezi b'abarundi baba bari ku kizi kandi bashoboye gushaka ku ntambwe iteye igomwe inashimishije rero ryo kaka n'akabazo gatoyi sinzi ko yoba hari ibinyamakuru bimaze gushika kugira ubwo bumenyi bwiwe bushobore guca ku mi- ku- ku- aha- bumenyekana ahatandukanye kuko ubu uye bazi abarundi bari ku kigini benshi nubwo urazi umwimbu uraza muke kubijyanye n'ifumbire bijyanye n'ukuntu twe- abantu benshi usanga batera amaso kuri leta ngo izozana ifumbire ifumbire niba usanga igihe- ikintu cyararenze cyangwa usanga icyo gihe baba kimara kigihe sinzeye ko hoba hari ibisaka byo kumenyesha amakuru kugira ngo cyane hoba hari umugwi amaze gukorana nawo woba uri mu gihugu kugira ngo ashobore ku- ubwo bumenyi bushobora gukwira igihugu cyose uretse yuko hari uwo murondera nk'uko mubwise yatanze nimero akagenda akagenda kuko muri aziya umuntu umwe ntashobora gukwira hose nicyo agomba cyo nimubaza ikindi nacyo ni uko ndamushimira arumva ahubwo bamutera intege nkaba nara noneho ngiye kumurondera tuzavugana byagutse
ego nibyo cyane koko eh, yavuze ko ari ku kivi ah, kumbure turamubaza ibimenyeshamakuru ah, ak- bishobora kuza kugira ngo bi- bitangaze amakuru y'ibyo ariko arakora hama kandi nsubire inyuma gato eh, jean waravuze ati muri mu ntambara ni ukuvuga mu ntambara z'ubutunzi cyangwa intambara zihe sinari numvise neza
inzira y'iterambere cyane cyane biboneka cyane yuko igihugu cy'u Burundi biba- kiboneka neza hari inzara iyo ntambara navuze
ego na- ishimiriye ego neza cyane cyane Eh, ariko kandi numva uduhamagaye uri muri zambia muri zambia ni, ni, ni ibintu nk'ibi inye murabyumva ubuhinga nk'ubu muraronka ubumenyi nk'ubu kumbure mu kibano cyane
oke jewe muri Zambia ndiko ndahama ikintu cy'imyaka ikwiye ine rero byo nashoboye guca mu bisata bitandukanye mu bigo by'abashinwa bitandukanye bifasha abantu guhingura icyo bita guhingura ibifungurwa nubona nka industri agroalimentaire no muri bijyanye n'ubuhinga bw'ibyo- bujyanye no kurima rero ni mu bintu turiko turafashanya n'abari mu bisata ndimo mu burundi gukwiragiza gufasha abarimyi ku- guheza umwimbu no guhinduza umwimbu wabo kugira ngo bawubike igihe gikwiriye atandi umwimbu ushobora kuboneka iki gihe usanga muri febro yindi ntawuhari bibaye kubera abantu batashoboye kuronka uko bawushingura Ego.
duhereye ku rwego rwo hasi nko ku rwego rw'igihugu rw'abanyagihugu bato bato ku rwego rwo hasi fate abanyagihugu bato bato mu cyaro ego urakoze cyane jean mugisha nk'aho muri zambia turagushimiye ku bibazo n'ibyumviro byawe
keneza ikiganiro kataramanza ego eh, kumbure ngaruke kuri mariya abishyura ikibazo cyanyu mariya ndumva ko ah, agatelefone kagarutse ku murongo nizere ko imvura yagabanutse mushobora kutwumva neza Ah, jean mugisha abajije ati mbega haba hari ibinyamakuru bigushikira kugira ngo bitangaze amakuru y'ibyo muri ko murakora Ah, mu mu ncamake ndumva aribyo yariko arabaza halo mariya turi kumwe mariya uri ku murongo ndakeka mariya atari karanyumva
Alo?
go mariya muratwumvise nari mbajije eh, eh, Eh, jean nda- ndabumva na jewe buke buke subira kandi mudoza kajiwe kuko nababwiye ko inaha atari kwaro Ego.
arumvikana kubera ikirere cyane rwose Eh, jean mugisha yabajije ko niba hari ibinyamakuru ah, biza kugira ngo bimenye amakuru yawe n'ibyo uriko urakora bayatangaze Ah, hari aba- ibinyamakuru bibegera kugira ngo kumbure bimenyekanishe ibikorwa murimo
aro ego ibi- ibi- eh, yavuze muranyumvise
aro aro wi mariya ndakumva jewe telefone iracitse kuri mariya
Eh, mera nk'abadozi b'igihe kuko nababwiye ko kubera imva z'ikirere n'ukuri nakumvikana n'ikibazo ego Eh, ubu naho uranyumva nari mbajije ikibazo ca jean ati ibima- ibimenyeshamakuru vyoba bibegera kugira ngo bimenyekanishe bitangaze ah, ivyo bikorwa vy'iterambere muri muragerageza gukora mu kibano n'ahandi eh, bamenyekanishe n'uwo mugambi n'ibikorwa murimo
nk'ubu numvise ibike bike cyane ariko ndumvise ibijyanye n'uko kumbe mwoba hari intumbero ko nk'ibimenyeshamakuru byo byomenyekanisha umugambi wanjye ngira ngo sinihene ego nivyo nyene
ego ni ukuvuga hamwe nk- nk'aba- abinyamakuru cyangwa ufite ikindi kintu cyose ashobora gufasha kugira umugambi wanjye umenyekane kuruta yobakoze cyane kuko nanjye ntumbero yanjye ya kure ni y'uko umugambi wanjye wokwera mu gihugu cyose cy'uburundi kugira ngo ijya ngorane y'uko umwavu ushobora gukeha umurimyi ntari maheregezo yaka kurima hose umwavu ukamukehana ijya ngorane igabanuke dufashe natwe tu- dufashe twifashije dufashe twifashije nk'abifasha nyene ego umugambi wagutse umwavu ugwire hanyuma twongereze akanovera k'isi dukengere isi yacu gutabagurwa twongere iryo suku n'isukura mu kibano kandi twongere turwanye ubukarihe bw'isi hanyuma tugwize umwimbu umwimbu ube mwinshi haboneke ibyo dufumbura haboneke n'umusesekara dusagurire isoko kugira ngo dutangire amakoni n'amatagisi hanyuma ikigega cya komine nacyo kibombose rekeze yoroherwe no kurangurira imigambi yemerera bene gihugu kuko ari iterambere amakoni n'amatagisi ari iterambere rituvako rikatugarukako rero jewe n'ukuri wogira icyo yofasha yaba itaba ikinyamakuru cyangwa ibiganiro nk'ibi ni ukuri imana yobikoze cyane mbaye ndashima kuba wese azakora icyo cyiyumviro cyo kumfasha kumenyekanisha umugambi kuruta ubwegihugu murakoze nibyo cyane ni ukuri eh, ndizera ko eh, abawuteye akamu bakumvise kuko turumva ko na komini irakwishimiye ku bikorwa urimo Ah, hama reka mbaze nakire tuyisenge hama turagaruka mu rwanda Ah, naho nyene eh, madame Joseline atubwire ibijanye no kumenyekanisha iki gikorwa ciwe kugurisha amasabuni agurisha hehe eh, n'ibindi vyinshi bijanye n'igurishwa ry'amasabuni eh, tuyisenge Jean d'Amour uraho neza
muraho neza cyane ego turashima
Eh, nanjye ndishimye cyane kuba mumanya- mumpaye akanya ku ijuru rya amerika Mhm, kazi neza
Eh, ikintu cya mbere nshima cyane Mhm,
ndashima abo bamama babashije kwiteza imbere yabo nguwo tunganya ibintu by'amafumbire niba nabyumvise neza ego
Ne- ndetse n'uwo uri mu rwanda utunganya ibintu by'amasabune ni abagore babashije gutera intambwe mbona ko umubare munini w'abagore muri iyi minsi eh, u- udashobora gutera intambwe nk'iyo ngiyo bitewe hari n'uko bamwe bakitinya Ah, bak- bakaba bakabaye urugero ku bandi bamama bari hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye ubu ubona basa naho ama- ama- amaso yabo bayateze ku bagabo Eh, muri make ni ukubashimira mbere na mbere
Mhm,
Eh, ikindi nabaza nk'uwo joseline uri mu rwanda ese isabune akora zitwa ngo iki abenshi dukora umurimo w'ubucuruzi twaba twajya no kumurangurira akorera hehe aduha inforomasiyo kugira ngo tubashe kumenya ibicuruzwa bye bityo tubashe kuba twanamugana nk'umumama witeje imbere
cyane rwose reka kumbura acagira ko ku ijambo madame n'amahoro aba abagurisha abadandaza barashaka kumenya ko buza kukurangurira ko madame Joseline
hanyuma korera ikabuga muri rusorobo ni kabuga hanyuma nk'uko telefone nadutanze tuba dufite n'amaetiketi ari ku izo telefone mwebwe mwombi telefone yanyu cyane mukazompamagara tukavugana mukaturangurira ko n'abandi barabikora tumaze kubona abakiriya babikora gutyo murakoze cyane murakoze turaza gufata ku murongo ah, wa telefone kumbure ikiganiro kirangiye eh, tuyisenge tumuhuze nawe eh, tuyisenge ah, nimero za madame eh, joseline yari yazitanze ni mirongo indwi n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo ibiri n'icenda gatatu kane icenda isabune yiwe yitwa ejo heza ejo heza ah, murashobora kuyibona ku rubuga rwacu ah, rwa facebook aho twashize isanamu ariko kandi muraza kuganira byinshi mumaze guhura mukavugana ah, mukamurangurira mukamusho- mukamushorera ego tubandanye ku murongo wa telefone abandi bifuza kubaza gushikiriza ibyiyumviro ibitoki ibitoki uraho neza
ndahameze neza ego duze ijwi kaze neza mu kiganiro
ejo hama amasaha umutari intege akomeje icyo nashaka kumubaza nashaka kumubaza akorera hehe akorera aderesi yiwe akorera hama duze ijwi ego duze ijwi nashaka kumubaza aho akorera aderesi yiwe arabura ukuntu yoyishobora ariko ne ndakeneye ko nose nzagushyira ahari kuzagurira amasomero yanjye numva ntabwo afite intege nke y'igiti cy'imikiramiro muri kabiri neza ego ko mwabonana amaso mu yandi ukahishikira ukamumenya mukamenyana kumbure uh, ukamushorera cyangwa ukamu- ukamenya ingene bakora amasabuni eh, madame Joseline ati muherereye hehe i Kigali
sororo hama bikabuga kandi umuntu afite nimero ya telefone ubundi aderesi iba ikwiye afise porogaramu yo kuza no no no mworianta akangeraho ego ego urumva telefone ni izo murashaka kuvugana haba kuri whatsapp cyangwa kuri nimero isanzwe madame eh, inamahoro Joseline arabiteze murakoze cyane reka kumbure uh, tubandanye ku murongo wa telefone hama uh, uwa- umurongo wa telefone ndabwiye ko umutumire avuye ko ariko tugaruke ku batumire eh, mufasoni mariya turacari kumwe ku murongo aha duhere ku mbogamizi nk'uko madame josine yari yabivuze intambanyi muhura nazo mu bikorwa byanyu turumva ko ari ubuhinga buhanitse busaba ah, kwihangana busaba umwanya busaba ah, byinshi Eh, intambanyi kumbure muba muhura nazo n'izihe muzitunganya gute
mu mugambi ntihegera habura intambamyi ubwa mbere hoho mu mugambi wanjye ugitangura harabaye intambamyi zo- zijyanye no kumvisha abenegihugu ababanye ikibano y'uko uwo mwavu ari umwavu koko aho ubwa mbere mu kuwufumbiza cyane cyane uturuka ku mwanda mutoya ko ari watanguye kuboneka natanguye nkagenda nkawufumbiza ari mu ijoro nicura rero nti abaza kumva akamote kuko ku bisanzwe umwavu uturuka ku mwanda mutoya uri n'akantu k'aka- ka- k'akamoto ka- kameze nk'akabangamye rero icyo gihe naratanguye ndagenda ndawufumbiza ndawufumbiza ahantu ha mpande y'ibarabara ariko ari mu rucagucagu hama ababanyi bamaze kubona ingene uwo murima utagase nibo baciye batangura kumbaza ati mbega none iyi ni ya fumbire nyene uho- uhihingurira ntego cyane urumva nk'aho haratanguye haraba intambamyi y'ingene ndabyumvisha ababanyi n'ikibano eh, kugira ngo batangure bakunde uwo mwavu iyindi ntambamyi ya- novuga ntiyarahabaye kandi yoyo n'ubu irabandanya ni intambamyi ijyanye n'uburyo ah, ah, iryo hinguriro ryubakwako yewe mu rugo iwanjye iryo hinguriro uyu mwaka ugira kane ndarikoresha Na- nababwiye ko naryubakishije ku mafaranga angana n'ibihumbi amajana ane na mirongo umunani n'indwi n'amafaranga amajana atanu ariko gushyika uno munsi rigeze hagati ye- y'ibihumbi amajana icyenda na mirongo itanu n'umuriyoni rero murumva iyi- nk'iyo ni intambamyi ku mwenegihugu muto muto mwirimizi eh, ayo mafaranga murumva yuko ari amafaranga nyine a- aduze ari ku giciro gi- gi- gikomeye ariko rero icyo igituma jewe ngumana icyizere ni uko uko ayo mafaranga angana uko nyene ni ukuvuga bivanye n'abantu bari mu rugo Eh, ni ukuvuga ushobora kukubakisha ku miliyoni ufite abantu batandatu mu rugo ni ukuvuga ku mwaka ucuronka umuriyoni n'inusu urenga ni ukuvuga rero tubiravye nk'iyo ni intambamyi y'uko ibikoresho dukoresha bibandanya biduga isima amaferabeto eka n'ibindi n'ibindi n'amabuye ndetse anayo akaduga kubera mubona eh, tu- baba bayatuzanira igitoro kiraduga nabo bakatuduza amabere iyo novuga ko ari intambamyi rero ahanini naho izo ntambamyi zihari naho izo ntambamyi zihari eh, saba icyo saba ni uko kira murimyi wese ahari yokwiyumva akumva ati uyu mugambi ni uwanjye ni uwushyigikira mu burimyi bwanjye maze akazaregeranya uburyo yegeranya igikoresho kimwe kimwe gusa ibyo bikoresho bigakwira tugaheza tukagwiza ayo mahinguriro ikindi cyatsi cyiza cy'iryo hinguriro ni ukuvuga aho ryubatse ntirihera ntubaho ndi imba nubatse iryo hinguriro ni ukuvuga n'umwuzukuru n'umwuzukuruza babandanije baza kuhaba bazoguma bakoresha iryo hinguriro icyo ni icyiza ni ukuvuga icyiza cyaryo ki- kiruta intambamyi ziri mu- mu- mu iyubakwa ry'iryo hinguriro rero muri rusange intambamyi ntizibura murumva ko uburyo ari ikirenga ku murimyi muto muto ariko rero eh, ahanini ni uko umuntu yakugurura amaso aho kubona iki kigira icy'amafaranga ahubwo akabona ineza iri kuri iyo fumbire rero muri rusange izo ni ibyo ntambamyi navuga ko nabonye mu mugambi wanjye murakoze murakoze cyane birumvikana hama mu rwanda madame n'amahoro mweho intambanyi nk'uko mwari mwazivuze zirahari n'izihe
intambanyi zirahari kuko urumva iyo uri kurakora ibintu bikoresha amaboko bigutwara umwanya munini hanyuma ntushobora gukora byinshi nk'uko ubyifuza rero umuntu aronsa uburyo akagira uruganda bagatanga gukoresha nk'amamashini bikaga- byogabanura umwanya kandi bigatuma uporoduza n'amaporoduwi menshi kandi umaze guporoduza menshi urahaguruka nyine ugashaka amasoko menshi kuko umaze gutera imbere Mm, intambanyi ni uburyo ariko uburyo bw'isomero bukigirwa imbere umuntu yogira uruganda rufabika hanyuma n'amasoko agatubura bigatuma yiyagura kuko iyo ikintu kimaze kuba kinini kaba ciza ubwacu kirivuga murakoze cyane yego kumbure kuri mwebwe mwavuze ko ibyo mukoresha akenshi usanga kumbure biva hanze y'igihugu harimo amaside harimo ibintu shimike ah, byo byo nabyo nyine byaba ari biri intamba- intambanyi kugira ngo mubyinjize mu gihugu mubironke mu mwanya mwifu- mu- muvyifuriza
oya ntitu- ntitushobora kubibura na gato ahubwo bya- byagiye biduga cyane byagiye biduga cyane nk'i- nk'ikiro cya poroduwi imwe igihe ndabitangura kubikora hahize imyaka ine ikiro kimwe cyagurwa igihumbi na magana atanu ubu kigurwa ibihumbi bitatu bibiri na magana umunani bibiri magana cyenda urumva rero haba haraduze ko amafaranga menshi cyane kandi nawe uhejeje gukora udacu u- u- u- uyazamura ngo aduge uko kuko bitokunda kuronka amasoko Eh, ni intambamyi ariko birazimba bikaboneka ntibyigeze bibura ngo tubibure rwose byarazimbye ariko biguma biboneka biva mu bihe bihugu
hari eh, byinshi biva muri uganda no muri kenya biriyo eh, ariko turabirangura nyabugogo birazuze hariho amashopu abicuruza biba bihari byinshi yego yego ku murongo wa telefone turafise n'uwitwa simoni simoni uraho neza Si- turi kumwe ku murongo wa telefone simoni Eh, simoni agatelefone ni simo ndi muri malawi yego muri malawi simoni uraho neza
yego tumeze neza nakiramba nishimye ikiganiro cyiza eh, maze kubona ibintu bari ku- ba- bari kurangura byatumye eh, nifuza kugira akantu ababaza academic background yabo eh, mbese amashuri bize angana iki kuko numvise basa nkaho amashuri atari ikirenga Eh, nkibaza nti ese burya ama leta yacu eh, ntakwigisha ibintu bitari ngombwa kumbure ibintu biri ngombwa tubu ugasanga bafusiza benshi bari ku- uzi ntacyo muri sosiyete rero na- numva niba babishoboye ariko kumwe mwoze tumira abajejwe etikasho mu bihugu byacu eh, tukabaza niba koko hatagaragaza ko duhindura ibyigwa ku mashuri kuko biratangaje kuba umuntu eh, muto yakuze ibintu byaniye abantu ba- eh, baminuje mu mashuri kumbure kuko bizi bifite akamaro Eh, murakoze cyane murakoze namwe jean pierre ngaho muri malawi simoni muri malawi reka nakire na jean pierre jean pierre turi kumwe ku murongo
urakoze cyane ijwi rya amerika kuri mu kanya yego
Eh, ubu mperereye mu rwanda aho bita i nyamagabe Mhm.
Eh, icyo nakwibaza ko uwo mudamu ukora amasabune nakwibaza niba niba wenda mu gihe nk'umuntu yaba aje akamwigisha wenda ko bidasaba bida- mu gihe wenda yaba agiye ya- yaba amaze kwiga wenda bidasaba bidasaba igishoro gihagije kugira ngo nawe ashinge uruganda rwe akaba yatangira bizinesi nawe Mhm, mhm. yego yego ndagaruka kuri icyo kibazo cyawe mu kanya ku madame josephine A- abishure reka mbanze ngaruke ku kibazo cya simoni muri malawi aho yahawe ya- yagaruye ikibazo cyerekeye inyigisho zitangwa mu mashure ah, asanzwe Eh, kumbure Ma- mariya atubwire eh, amashuri afise nangahe niba atacu bimutwaye kuko mu nshinga ntahe simone avuga ati ko- kuko u- uko abibona wewe ni uko mu mashuri bariko biza ibintu bitariko biraha akamaro bimwe bimwe mu byo bizana simvuge byose ariko bimwe mu byo biza ntibiriko birinjiza ah, u- i- i- inyishu cyangwa ubuzima abantu bifuza ah, bashoboye kwiga nk'ibyo muri ko murigisha cyangwa ibyo mwize barashobora kuronka ubuzima mariya mwebwe mubona nk'abari mu mashure eh, ari ari ikintu bobandanya kumbure ko babona benshi batariko bararonka ubuzi ariko bakaza kwiga uwo mwuga wawe ntibohatorera umushahara ukwiye wowe bibona gute ku byo simoni yavuze bijanye n'amashuri atariko aratanga ibikenewe kugira ngo umuntu yiteze imbere
Alo? Alo?
Eh, mwanyumvise
Mu- muriko mumbaza ibijyanye n'uko ati mu- mu mashuri uwo- uwo kurikirana uyu mwuga Mhm. nkiyo hatorera ubwo nuko uri Mhm.
alo ego alo ndakumva muranyumva ego
ni ukuvuga uyu mwuga wo guhingura umwavu w'ikirundi uva mu muntu habaye umuntu yi- yavuga ati jyewe by'ukuri nkeneye kuba umurimyi kuko tubiraze umuga- umwuga w'uburimyi ni umwuga ukenera byangombwa Ah, ibyangombwa rero nyamukuru murumva ko ari uwo mwavu ni ukuvuga nko mu gisate cy'uburimyi bahinga bigishije guhingura uyu mwavu uva mu muntu koba akarusho kuko igituma koba akarusho ni ukuvuga turazi ibyo tuwuhinguramwo ni ibintu tutaha agaciro ni ibintu tutabihinguye dusanzaza mbere bikaba imyanda rero byiza byohingurwa bikaba umwavu kuko n'umwavu w'akanovera ni ukuvuga umuntu akoresheje uwo mwavu ni cya kintu nyine nguma ngarukako arimbura bishimishije nababwiye ko umwimbu wi- wiyongera inshuro ku yindi ni ukuvuga nk'ahantu umuntu yahora yimbura ikiri ijana cy'ibiharage ubu ndahimbura ibiri amajana abiri hagati y'amajana abiri n'amajana abiri na mirongo ibiri murumva ko harimo n'ubuhinga bwo kunogura isi biciye mu kugwiza uwo mwavu rero nta cyatuma umuntu adatera intambwe kuko wadakoresheje nawo arawudandaza nk'ubu jewe ngurisha ikiro cy'u- cy'umwavu uturuka ku mwanda mukuru ari wo tsinda inzara ndakigurisha igihumbi n'amajana abiri hanyuma uwuturuka ku mwanda mutoya ari wo ryohora iritiro nkayigurisha igihumbi murumva yuko by'ukuri ubu umuntu yakurikirana i- uwo mwuga wanjye niyo kwidoga na gato iterambere ryoguma ryiyongera yoronka agafaranga Ego.
n'abandi bashaka umwavu bakawuronka biciye ku bwo buhinga bw'uwo muntu akongera hakaboneka umwimbu mwiza akaronka uwo afungurira umuryango n'uwo asagurira isoko kugira ngo atange ne- ne- niko- nitageze nikori Ego.
hanyuma n'ikigega cya komine kibomboshe ni ukuri uwokurikirana uwo mwavu ntiyokwidoga niyo ntajya kwidoga mu na gato mugambi ego nivyo koko kumbure a- abariko bariyumvira ico bofata nk'umwuga iki no, ni kimwe mu vyo bokwiyumvira hama tuje mu Rwanda a, kuri ico kibazo nyene turiko turasozera ikiganiro eh, Jean Pierre yabaje ati mbega urabigiramo ubudandaji bwa cane hama kuri ico cerekeye umuntu yuko yogenda agafata umwuga nk'uwo akaba ari we yikorera yiyigira ntiyovamwo ikintu ntiyotera imbere
Eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo mu bisanzwe hariho ibintu biza byara novuga byarenganye cyangwa bitagifite ingufu cyane aho umuntu yiga akavuga ngo jewe mfite lisansi muri iki kintu ngo mfite metize muri iki kintu ngo nico kizontunga nzoronka akazi mu biro ngende nicare nyobore ngire uku n'uku n'uku ibyo n'ibintu byarenganye numva umenga ahubwo entrepreneurship yoba isomo bokwiza ahantu hose mu bigo hose umuntu akuguruka bisaba kugu- no kuguruka mu bwonko ubundi ni ukuguruka mu bwonko kumva uti ikintu cyose nogikora kikantunga kikambeshaho canke kikamfasha kikanyuguza kikanyigiza imbere Eh, kuko umaze ku- gutangura akantu gatoya urashobora kunguka ugatera imbere uku mumaze kutuganiriza tubabwira imbogamizi twagize n'iki nk'ubu hagize ikivamo umuntu agashinga uruganda none se wumva ejo umuntu atokoresha abakozi ego akanya Ejo katubanye wumva- gato cane eh, atokugiriza ni ukuri turabashimiye Ukagira cyane abandi rwose akazi.
ma- kandi tura- twaguhaye akazi nawe uragenda ntuca wicara ugashuka akanuru ukabibona ego ukabikurikirana Ejo nawe umwanya ugakora uraduheranye akantu umu- k'iwawe umwanya uraduheranye ariko turabashimiye cyane dufata akanya ku turabashimira madame inamahoro joseline ngaho mu rwanda adandaza kandi agakora n'amasabuni na mariya ndinze menshi mu burundi umwirimizi akora umwavu kijambere murakoze cyane rwose namwe mwenyine banywanyi b'ijwi rya amerika minsi yose na nadia atayamfashije mu buhinga bw'ibyuma mwari kumwe nawe yanitanga ishaka